murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona muri kumwe na jeffrey mutagoma n'abandi bagenzi banjye dufatanyije mu rwanda bamwe mu batuye akarere ka rubavu baravuga ko ikibazo cy'ivangura rishingiye ku moko cyongeye kuhagaragara kibateye umutekano muke ikibyihishe inyuma rero mbona ari umutekano muke mu kutadushaka hari yuko turi hano umwihariko rero n'abari ubwoko runaka ukuzira mu cy'umuntu ari cyo mbere ni icy'umuntu ari cyo yaziraga ni ukutugendaho bashaka ko tutagomba gutura aho ngaho uwo ni umwe mu baturage b'umurenge wa nyakiriba mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda mu rwanda kandi abagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane batakaje akazi kubera ikiza cya covid cumi n'icyenda naho mu burundi ikibazo cy'icuruzwa ry'abantu kiragenda gikaza umurego ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kuyagezwaho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana urakoze geoffrey akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri mali kifuza intwaro mfata kibanza y'imyaka itatu irongowe n'umusirikare kemera kandi ko perezida ibrahim bubakar keita kakuye ku butegetsi azosubizwa mu rugo iwe aya makuru yatanzwe n'abatashatse kumenyekana kuri uyu w'imana mu ntumwa za sedeao ziri ku murwa mukuru bamako umutegetsi muri abo basirikare yavuze ko perezida hamwe n'abashikiranganji benshi bazoba ari abasirikare ayo makuru avuga kandi ko abasirikare bemeye kurekura perezida keita kandi ashobora no kuzova mu gihugu mu gihe yoba akeneye kujya kwivuza hanze umushikiranganji wa mbere bubu sise afunganywe nawe mu ikambi ya gisirikare iri hanze y'umurwa mukuru bamako baremeye ko ashobora gushyirwa mu kibanza gicungerewe ku murwa mukuru bamako ariko ibihugu bibanyi vya mali bihurikiye mu ishirahamwe cdao bisaba ko keita asubizwa ku butegetsi umuhari witwaje ibirwanisho kodeko ukorera mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo waremeye akamo watewe na perezida felix chisekedi ko guhagarika ibitero ku bundi bwoko badacana waka umuvugizi wawo basa zukpa hamwe na leta babishikirije ejo ku munsi w'imana abarwanyi b'umugwi kodeko bava cyane cyane mu bwoko bw'abarendu batunzwe n'uburimyi n'ubworozi bakunze gutera imihana y'abahema batunzwe n'ubudandaji
washington ijwi ry'amerika abanyororo mirongo ibiri barishwe mu mishamirano n'igipolisi igihe bagira abatoroke mu ibohero muri madagasikari ejo ku munsi w'imana ubushikiranganji bwa madagasikari bujejwe ubutungane bwavuze ko abanyororo bateye abajije gucungera ibohero bakoresheje amabuye bongera bakoresha n'inkoho bashaka gutoroka ibohero ry'ifarafa ngana riri mu bumanuko bw'iryo zinga igipolisi n'igisirikare barashoboye gufata mirongo itatu n'indwi muri mirongo umunani batorotse mu gihe abandi mirongo ibiri bishwe abandi umunani barakomereka ubushikiranganji bwavuze ko abanyororo mirongo itatu n'umwe bakironderwa ibihumbi by'abakora imyiyerekano muri biyelorusiya barafashe amabarabara yo ku murwa mukuru minsk ejo ku munsi w'imana basaba itanga imihoho rya perezida alexander lukashenko uwo mutegetsi yategetse abasirikare kuba abagabo bitegurire kurwanya abatekubiri n'ubutegetsi bwiwe yararungitse abapolisi kwirukana abakora imyiyerekano yadutse inyuma yaho atangarije ko yatsindiye manda ya gatandatu mu matora yabaye mu ndwi zibiri ziheze abatavuga rumwe nawe bavuga ko yabayemwo ubusuma ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ryarahakanye ibyavuye muri ayo matora ryemeza guhana abanyabiyelorusiya bagize uruhara mu busuma bw'amajwi hamwe n'igikenye cy'igipolisi kimaze guhagarika abantu hafi ibihumbi ndwi hano muri amerika abategetsi batangaje kuri uwimana ko hemejwe byihuta amaraso y'abakize umugera wa korona nk'umuti mushasha wo kuvura uwo mugera umaze kwica abarenga ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bitandatu aha muri amerika ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura no kwemeza imiti n'ibifungurwa fda cyemeje iyo ngingo mu gihe perezida donald trump aremerewe n'abanyamerika bamwidogera ko yananiwe guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera ikigo fda cyemeza ko ubwo buvuzi ushobora kurwanya uwo mugera n'ingoga no gufasha umurwayi ntasinzikare mu gihe hari abarwayi muri leta z'ubumwe za amerika no mu bindi bihugu bamaze kuvuzwa ubwo buryo abahinga bavuga ko bikwiye kwitonderwa kuko bishobora gutera izindi ngaruka ku magara ikinyamakuru the washington post cyandikira aha muri amerika cyavuze ko abarwayi barenga ibihumbi mirongo irindwi muri amerika bamaze guterwa ayo maraso abarwanya imiriro mu buraruko bwa leta ya california bavuga ko ikirere kitariko kiraborohereza mu gihe bananiwe kuzimya imiriro ikwirakwiye mu bice amajana atandatu bitandukanye perezida donald trump yatangaje ko uburaruko bwa california bukeneye imfashanyo ya leta yo gufasha abatakaje amazu hamwe n'ubundi butunzi gushika kuri w'imana amahegitari ashika ku bihumbi amajana na mirongo itanu yari amaze gusha amazu y'abantu arenga igihumbi hamwe n'izindi nyubakwa zarahiye ziratokombera abantu ibihumbi barataye baromoka kandi abantu bashika kuri batanu baramaze gutangazwa ko bishwe n'uwo muriro canke ingaruka zawo
urakoze aloyizi bigirimana kutugezaho ayo makuru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu burundi aho ishyirahamwe rirwanya ubucuruzi bw'abantu muri icyo gihugu onrct mu magambo ahinnye y'igifaransa ritangaza ko abarundi bagera kuri magana arindwi mirongo ine n'umunani biganjemo abakobwa n'abagore batwawe bunyago kugurishwa mu bihugu by'abarabu mu myaka ibiri ishize mugenzi wacu Eloge Wilikaneza ukorera Nairobi muri Kenya arakomeza iyi nkuru.
Abarundi n'abarundikazi bagurishwa ahanini bajanwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Qatar hamwe n'ibindi nk'uko amatohoza yakozwe n'ibisata by'igihugu hamwe n'amashyirahamwe yigenga byerekana. Ibi bihugu kandi ni nabyo bijanwamo abaturuka mu bihugu by'ibiyaga binini vya Afurika hamwe n'iy'ubuseruko. Mbere nk'igihugu ca Kenya kiramaze imyaka ibiri gitanguje amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu baco bareke kujanwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwe amategeko. Ishyirahamwe Honest Wet on Fire mu rijejwe harimwo kurwanya urucuruzwa rw'abantu rivuga ko abajanwa kugurishwa bakoresha ibikorwa biruhishije birimwo gukoropa amagorofa manini manini ugusambanywa ku nguvu gukora amasaha mirongo ibiri nane kuri mirongo ibiri nane gukurwamo ibihimba vy'umubiri hamwe n'ibindi umwaka uheze ibitigiri vy'abarundi baja kugurishwa vyiyongereye incuro mirongo itatu na zibiri zose ufatiye ku vyo mu bibiri na cumi n'umunani nk'uko bisigurwa na prime mbarubukeye atwara iryo shirahamwe mu burundi rero dusanga urudandazo rw'abantu n'ubu ruhari koko atari agaseseshwa rumuri twisunze nk'ibara dufise byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abarundi n'abarundikazi bashika amajana abiri na mirongo itanu n'umwe barashwawe nk'inyagano n'ivyo bihugu vy'abarabu hanyuma rero mu mwaka nawo ibihumbi bibiri na cumi n'icenda twarashoboye gutohoza dusanga abashika amajana ane na mirongo icenda n'indwi nabo barashoboye kujanwa nk'inyagano umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda w'ivyo bihugu nyene twavuze vy'abarabu hakaba harimwo abakenyezi amajana atatu na cumi n'umunani abagabo mirongo umunani na babiri n'abana mirongo icenda n'indwi ivyo biharuro vyariyongereye ku bice bishika mirongo itatu na bibiri kw'ijana canke birenga birenga gato ugereranije n'umwaka wo hirya w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani intara zabangamiwe kurusha izindi ni ziri hafi y'imipaka y'uburundi buhana n'ibindi bihugu uruhara runini usanga rufiswe cane cane na bamwe bamwe muri bajya bajeje gutanga inkaratasi z'inzira usanga bamwe bamwe bikikamukiza kugira birongerere inyungu zabo ugacuhura rero baratanze impapuro z'inzira batabanje gutohoza abazihabwa baribo niyo bagiye mbere ugasanga zirashobora guhabwa n'abana batera kwiza imyaka isabwa n'amategeko kandi bazi neza yuko ari abana intara zabangamiwe cane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda n'ubwo urudandazwa rw'abantu canke kujanwa nk'inyagano mu bihugu vy'abarabu hariho cane cane intara ya bujumbura meri intara ya bujumbura intara za rumonge intara ya makamba rutana kayanza kirundo muyinga n'izindi florence bove umukuru w'ishyirahamwe justice kite rirwanya urudandazwa rw'abantu mu biyaga binini vya afurika amenyesha ko urwaruka muri kino gihe arirwo rubangamiwe kurusha
ati urwaruka nibwo rubangamiwe ahanini amaleta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kurwanya urwo rudandazwa rw'abantu mu rwanda baragerageje ariko mu burundi no muri kongo hoho n'akamaramaza mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira z'abo baja kudanazwa hari abajanwa mu busambanyi hari abaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ivyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha
uwo munyakanadakazi asaba amaleta guhanura urwaruka cyane cyane no gutanga amakuru ahagije kugira ngo abantu bamenye uko birinda ababaresha bakoresheje amayira atandukanye mu kubagurisha bwana mbaruke nawe afite icyahanura uburundi ku giti cyabwo gushyiraho ya politike y'igihugu izo bijejwe guhanahana abakozi hagati y'uburundi n'ibyo bihugu bajanwamo kugira ngo by'ukuri abarundi n'abarundikazi bashaka kuja gusaba akazi muri ibyo bihugu baze bagende bakingiwe kandi bizwi n'abazoshikira hose hazobe hazwi gutyo bashyize hariya mu biriya bihugu bashobore gukingirwa kuvuzwa no guhembwa bikwiye kandi agashahara kabo kakaronswa neza ubwa kabiri turasaba leta y'u Burundi ko yogerageza ikagerageza iyi karangamuntu dufise iyiganwa vyoroshe ikayihindura iyikore ku buryo bwa none ku buryo idashobora kwiganwa vyoroshe kuko turabona neza yuko iyi karangamuntu y'iki gihe iri kiratuma urudandazwa rw'abantu rukomera cyane muri iki gihugu byofasha kugira urwo rudandazwa rw'abantu cyane cyane rw'abana n'urw'abakenyezi rugabanuke mu Burundi ubwa gatatu ni uko leta y'u Burundi yohimiriza igakurikiranira hafi ingene itangwa ry'impapuro z'inzira rigenda ubwa kane turasaba ko leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose igatahukana mu Burundi bariya bose bariya barundi n'abarundi kazi bagore mu bariya bihugu by'abarabu abantu bakora urucuruzwa rw'abantu mu biyaga binini na Afrika y'ubuseruko barafatirwa ibihano n'ibihugu bya rutubura mu minsi ya Amerika yahanishije ukwima viza no gufata imitungo abaganda bane bagiriye icyaha cyo gucuruza abana bo mu miryango ikenye hagati y'ikinjana cya cumi na gatanu na cumi n'icyenda abanyafurika barenga miliyoni cumi na zitanu nibo bajanywe nk'inyagano muri Amerika Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika urakoze loje tuve mu burundi tuze mu rwanda aho bamwe mu baturage bo mu murenge wa nyakiriba mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda bavuga ko bibasiwe n'abaturanyi babo bakemeza ko nyirabayazana ari ikibazo gishingiye ku moko gitangiye kuhagaragara barasaba leta kubarengera kuko batinya ko bashobora no kwicwa inkuru yateguwe na mugenzi wacu claude ganza munyamagana ukorera aho mu burengerazuba bw'u rwanda ku byo bagenda badukorera tubona badashaka kudutura hano ni umwe mu baturage bo mu mudugudu wa bwiza mu kagari ka bisize ho mu murenge wa nyakiriba mu karere ka rubavu arasobanura icyo we na bagenzi be bita kwibasirwa n'abitwikira ijoro bakabiba kandi ubu bujura bukaba bwisubiramo ku bantu bamwe mu minsi ikurikiranye aba baturage bakeka ko kwibwa kwabo gufite ikindi kibyihishe inyuma nk'uko babivuga yewe icyo mbona kibyihishe inyuma uko nkeka ni uko dutuye turi babiri aho ngaho tukaba duturanye n'abandi baturage basanzwe nyuma yaho akaba ari twe batoteza ntareba nkasanga ari nk'itoteza kuko kugira ngo bikube inshuro ebyiri duturanye n'abandi nkasanga hari igihe nakekamo n'ingengabitekerezo ahubwo ikibyihishe inyuma rero mbona ari umutekano muke mu kutadushaka hari yuko turi hano umwihariko rero n'abari ubwoko runaka ukuzira mu cy'umuntu ari cyo mbere ni icy'umuntu ari cyo yaziraga ni ukutugendaho bashaka ko tutagomba gutura aho ngaho ubu ngubu kubona abantu batatu basangiye bava inda imwe baterwa iminsi itatu aba baturage bavuga ko atari ubujura bisanzwe ahubwo ari n'ubugizi bwa nabi bubibasiye kuko kubagira ihene mu nzu yazo nyuma bagatwara inyama bishobora kuba byari nk'umutego kugira ngo bene zo babyuke nabo bababona urwaho babice ku byo bagenda badukorera tubona badashaka kudutura hano twazanye inka barazitwiba dusigariraho none ubu nari mfite ihene nkuru ebyiri z'amajigija ejo barazibaze nijoro mu nzu yazo ubwo rero twebwe icyo twasaba ni ukugira ngo leta idusabire umutekano ku bugingo bwacu naho abaturanyi bo turabona badashaka kudutura hano kuko ni amahirwe ziriya hene ubwo zaraturengeye natwe iyo batubona bazaga kutwica ni ubugingo bwacu iyo izo hene batazibaga bari kutubaga icyo twabonye ni ukwishingiza mu bwishingizi bw'imana cyangwa se tugatabaza na leta kuko ari umubyeyi w'abantu ariko turabona ko natwe bashobora kutugirira nabi isaha ku isaha nubwo aba baturage baterura neza iyo muganiriye ku ruhande bakubwira ko ari ukwibasira ubwoko ingingo ica amarenga y'uko iby'amoko bitavugwa ariko mu mitima no mu ngiro bya bamwe bigashimangira ko akiriho twebwe twarebaga tukibwira ko ari abantu nkatwe yenda ko tuzagenda dushyikirana ariko ibyo bagenda badukorera biragenda bitwereka ko natwe amaherezo bashobora kutwica byari bisanzwe nta muntu twagiraga icyo dupfa kuba hari impamvu hari batadushaka nanjye sinyizi nabona abantu babiri mu mudugudu mu kagari aritwe batoteza bikuba inshuro ebyiri nareba kugira ngo bikuba inshuro ebyiri ku ngo rero nkasanga binyobeye umutekano mbona ntawo ntawo ntawo nta mutekano dufite ntawo nta na mukeya ubuyobozi bw'umurenge wa nyakiri bavuga ko ibi bibazo by'aba baturage bubizi kandi ko hafashwe ingamba zifatika mu gusigasira umutekano wabo tuyishimiye jean bosco uyobora umurenge avuga ko bamwe mu bakekwaho ubugizi bwa nabi bafashwe hakaba hagishakishwa n'abandi baba barafatanyije icyo nababwira ni uko njye ubwanjye nimugoroba abo baturage nabarebye turaganira bashira ubwoba bashira impumu turi kumwe ubuyobozi kandi ikimenyetso twabaha ni uko abo bajura twamaze kubafata bashira impumu rero bashira impungenge turi kumwe nabo kandi nizera ko nta kibazo bazagira turi kumwe nabo n'uzashaka guteza ikibazo azafatwa kandi ahanwe nk'uko amategeko abiteganya icyo rero twakora ni ugukomeza tugakaza irondo ndetse tugakomeza gufatanya n'abaturage kurinda umutekano kugira ngo batakomeza kwibasirwa mu mirenge itandukanye yo mu karere ka rubavu hamaze iminsi havugwa ubujura buciye icyuho ndetse bamwe mu babigizemo uruhare bagafatwa bagashyikirizwa inzego zibishinzwe umuyobozi w'akarere ka rubavu bwana habyarimana gilbert avuga ko ibikorwa byo gushakisha abahungabanya umutekano w'abaturage bigikomeje nta gihe ubujura butabayeho buriya ubujura igihe cyose bwagiye bubaho ahubwo icyo cyo tuba tugomba gukaza ni ingamba zo kugira ngo tubukumire muri iyi minsi ni ibikorwa bikomeye biri gukorwa n'ubundi birakomeje rero abatarafashwe muri iyi minsi barafatwa uyu munsi cyangwa bazafatwa ejo icyo dukeneye ni uko dukomeza kubaka ubufatanye kuri uru rwego claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika urakoze claude ganza munyamagana turacyari mu rwanda aho ikigo cy'ibarurishamibare kivuga ko abantu bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane batakaje akazi mu gihe u rwanda rwari muri gahunda ya guma mu rugo igamije gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda iki kigo kiremeza ko abagore aribo bagezweho n'icyo kibazo cyane ugereranije n'abagabo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi ukorera i kigali mu rwanda mu ibarura iki kigo cyakoze mu kwezi kwa gatanu rigamije kureba uko umurimo uhagaze mu rwanda ikigo cy'ibarurishamibare gitangaza ko cyasanze abanyarwanda bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane baratakaje imirimo yabo muri gahunda ya guma mu rugo kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda ubu bushakashatsi bushya ku gipimo cy'umurimo n'ubushomeri bwakozwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka bagaragaje ko habayeho ukwiyongera kw'abantu badafite akazi ndetse n'igabanuka ry'abari bagafite iki kigo kikemeza ko aribwo bwa mbere kuva cyatangira gukora ubu bushakashatsi mu myaka ine ishize habonetse umubare munini w'abadafite akazi umuyobozi ushinzwe gukurikirana imikorere y'ubushakashatsi mu kigo gishinzwe ibarurishamibare byiringiro james yabwira ijwi rya amerika ko covid cumi n'icyenda hari ibintu bitandukanye yahinduye yatanze ingero z'ibigo byinshi byahise bihagarika amasezerano y'abakozi abandi bakagabanyirizwa imishahara abandi bakirukanwa burundu raporo y'ikigo gishinzwe ibarurishamibare igaragaza ko mu kwezi kwa gatanu umubare w'abashomeri wiyongereye ukagera ku bihumbi magana cyenda na batanu bavuye ku bihumbi magana atanu mirongo itatu na bitandatu na magana arindwi na cumi na bane bariho mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka bwanabyiringira agasobanura ko mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka igipimo kinini cy'ubushomeri kiri hejuru mu bagore aho bangana na makumyabiri na gatanu ku ijana ugereranije n'abagabo bari kuri cumi n'icyenda n'ibice bitandatu ku ijana agasobanura impamvu y'iri zamuka ku ruhande rw'abagore mu by'ukuri icyo navuga ku bagore ni uko n'ubusanzwe ibipimo by'isoko by'umurimo ku bagore ugereranyije n'abagabo byari bisanzwe biri hasi kuba harajemo icyorezo bakarushaho kugirwaho ingaruka ni ibintu bishobora gusobanurwa n'uko n'ubundi usanga abagore ari bo bari mu mirimo wenda ari bo benshi biganje mu mirimo y'igihe gitoya cyangwa se ugasanga nanone hari igihe imirimo yahise izamuka cyane nyuma ya coronavirus cyane cyane navuga ubwubatsi ntabwo ari imirimo ikunda gukorwamo n'abagore cyane ikibazo cy'abagore batakaje akazi ari benshi kigaragazwa n'uburyo abenshi bari basanzwe bakora uturimo duciriritse bahura na covid cumi n'icyenda tugahita duhagarara aba ni bamwe bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko ubuzima bubagoye nyuma yo kubura icyo bakora kubera ko korona itaraza genda uwagiye gushakisha wahinze icyo kijumba wakimuhaga yagukubita nka sengiza ukayashyira hariya n'ejo washakishiriza ahandi ugashyira hariya none ibyo ntibyabayeho muri ibi ubona yaba iyi korona itari irimo ntajya kudeya ariko ubu ntibiri gukunda ubu gutya mpagaze wamfungiye igiceri cy'ijana mu nzu byiringira asobanura ko mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka babaruye abantu bafite imyaka yo gukora ni ukuvuga hejuru y'imyaka cumi n'itandatu bagera kuri miliyoni indwi n'ibihumbi magana ane muri bo abagera kuri miliyoni eshatu n'ibihumbi ijana bari bafite akazi naho miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atatu bakora ubuhinzi bw'amarambuko iki kigo kikabarura ko abagera kuri miliyoni eshanu n'ibihumbi magana ane aribo bari bafite akazi mu gihe abagera kuri miliyoni ebyiri ntacyo bakoraga mu kwezi kwa gatanu ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare kikagaragaza ko iyo abantu benshi badakora bigira ingaruka ku gihugu birumvikana nyine iyo igihugu gifite abantu benshi badakora ubukungu bwacyo ntabwo buzamuka nk'uko byari nk'uko bikwiriye ikindi hari imbaraga ziba zirimo nyine gupfusa zagombye nyine kubyazwa umusaruro nanone kandi nanone ku mibereho y'izo ngo barimo cyangwa ku mibereho yabo ari iki gihe n'igihe kizaza urumva nyine bitera imbogamizi iki kigo gishinzwe ibarurishamibare cyumvikanisha ko hari inzego z'ubukungu zigera ku munani zitanga imirimo zashegeshwe cyane muri guma mu rugo harimo izijyana no gucumbikira abantu ndetse no gutanga serivisi z'ibiribwa aho zatakaje mirongo irindwi na gatanu ku ijana z'imirimo abakora mu rwego rw'ubwikorezi babatakaza imirimo kugera kuri mirongo itandatu na gatanu urwego rw'inganda rutakaza kugera kuri mirongo itanu n'icyenda ku ijana ubwubatsi butakaza kugera kuri mirongo ine n'icyenda ku ijana mu burezi icyuho cy'imirimo mu kwezi kwa kane cyari makumyabiri na kabiri ku ijana kigera kuri makumyabiri na rimwe ku ijana mu kwezi kwa gatanu bamwe mu bari baburimo batakaje akazi burundu kuri ubu baribaza amaherezo yabo uyu ni umwe mu barimu bigishaga muri kaminuza ziherutse gufungwa kaminuza irafunzwe natwe turasezerewe nta kintu batubwiye ntacyo batumariye banki ziratwishyuza bamwe ziyabatereza ibyabo ntabwo tubona umuntu utwitaho pe leta yagomba kureba ukuntu idutabara ikatugira inama uko twabona amafaranga cyangwa se nayo niba ifashe icyo kigo ikagifata ikaba yaturiha ibyacu kuko twaravunitse cyane kandi twavunikiraga igihugu n'abana b'igihugu ikigo gishinzwe ibarurishamibare gitangaza ko ubushakashatsi nk'ubu bukorwa buri gihembwe ubu uzakurikira ubwakozwe mu kwezi kwa gatanu bukaba bwaratangiye muri uku kwezi kwa munani asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino duhera mu burundi aho mu mpera z'icyumweru dushoje irushanwa ry'ibujumbura mu mukino wa basketball aribwo ryatangiye imirwi y'urunani ken na lezipo ikaba yaratangiranye intsinzi naho mu mupira w'amaguru imikino ya gicuti ibanziriza irushanwa rizatangira mu byumweru bibiri biri imbere irakomeza muri volleyball ho ikipe ya muzinga mu bakobwa na bisoro mu bagabo niyo yatahanye intsinzi desire hatungimana i kigali mu rwanda atugezeho ayo makuru y'imikino iryo higanwa ryatunganijwe n'abakenyezi kugira bahimirize urwaruka rw'abigeme gukunda urwo rukino rwa volleyball iryo higanwa ryari ryitabwe n'imigwi ine y'abigeme itanu y'abagabo byagiye kurangira kuri uno w'imana bisoro volleyball club umugwi ugizwe n'abasore bakiri bato cyane mu migwi yose igize ihiganwa ry'ibujumbura utangaje abakunzi ba volleyball mu kwirahira umugwi w'igipolisi urukinzo mu kuwutsinda ku maseti atatu kuri imwe kari akamwemwe ntangere kuri charles niyo ngabo amenyereza uwo mugwi aho amenyesha ko umukenyero wiwe wamukundiye babona gutsinda rukinzo burya mu bumenyereza niyo twe mu ntuze mu menyerezo tugiye mwimezo turaba ikipe nka tuzokina ni ukuvuga turaraba mugwi umukinnyi wese kuri poste akina ko ningana akina tugaca turaba n'uwi wacu bangana baza guhura hanyuma tugaca tugerageza kugira umukenyero kugira ngo ari mu kubloka canke ari mu kugira ama reception dushobore kugira mu gace cece no kubwira cyatumye dushobora gutsinda ku bejo nashoboye kuramforsa ikintu kitari reception gishobora kitugora cyane kabura kasien amenyereza rukinzo aremeza ko barusha ati bisoro yadusumbije ishaka iyi maci yaduhuje yari maci iryoshye kandi yerekanye determination cyane cyane kuri kote ya bisoro twebwe iwacu determination niyo yatumye ahanini tunatsindwa wabona yuko abantu bagenda mugabo bose batarihangaje biboneka ku maso naho utsinze n'ujya kwicara tubwira dusubire ku kivi guhera kuri uwo munsi wa kabiri tuja ku kivi shampiyona nasiyonari murazi yuko isumba izindi kompetitsi dukora ngaha kugira rero dushyiremo ingufu zose tuba dufise n'ubuhinga tubifisemo kugira ngo amakosa twabonye dufise dushobore kuyakosora hanyuma tuje muri shampiyona nasiyonari twambizaja gutwara igikombe urukino rwa nyuma mu bigeme rukaba rwahuje umugwi w'igisirikare muzinga na rezasi muzinga ikaba yaratahukanye intsinzi y'amaseti atatu ku busa muri basketball naho kuri uwo gatandatu niho ihiganwa ryo mu gisagara cya bujumbura ryatangura mu bigeme gazere batsinze egre nora ku manota ijana n'atatu kuri mirongo itatu n'atatu nayo gadiator yahoze yitwa berco stars ikaba yirahiye rumuri umugwi wa kaminuza y'uburundi ku manota mirongo umunani n'umunani kuri mirongo itatu n'atandatu mu bagabo naho urunani rwatsinze egre noir rworohewe cyane ku manota ijana cumi n'atatu kuri mirongo itanu n'indwi kern itsinda dinamo ku manota mirongo irindwi n'abiri kuri mirongo itandatu n'abiri mu gihe new star yatsinze jimukana ku mpaga kuko uwo mugwi utashoboye gushyika ku kibuga mu mupira w'amaguru naho mu gihe ihiganwa rizotangura igenekezo rya gatanu kwezi kw'icyenda imigwi nka yose iriko yitegura mu gukina inkino za kivandimwe ingozi umugwi wa mesaje uzoserukira uburundi muri afurika mu nkino z'imigwi yabaye ya mbere iwabo watsinzwe na Burundi Sport Dynamic igitsindo kimwe ku busa Musongo ati izoserukira Burundi mu migwi yatwaye ibikombe wabo wowo waratsinze Aigle Royal ibisindo bibiri ku busa mu zindi nkino Olympic Star yarorohewe mu gutsinda muzinga umugwi w'igisirikare ibisindo bine ku busa Rukinzo ikaba yarigishije umupira umugwi wa Bujumbura City mu kutsinda ibitsindo umunani kuri kimwe Dar es Salaam muri Tanzania ku munsi wahariwe umugwi wa Simba hari kuno wa gatandatu uwo mugwi ukaba watsinze vitaro yari yatumiye muri ivyo birori ku bitsindo bitandatu ku busa bamwe mu barongoye vitaro babwiye radiyo ijwi rya amerika ko bagiye gukina imyimenyerezo bafise idahagije kandi bafise abakenyi benshi bashasha ari naco cabakozeko ariko bakamenyesha ko bahakuye icigwa kizobafasha mu ihiganwa ry'uburundi bagiye gutangura desire atunga imana kigali ijwi rya amerika inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri iki gitondo n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwarimu yakurikiye nshimiye kandi na bagenzi banjye bamfashije kuyategura yegeranijwe na Fasil Gabehu yendi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese ijwi rya Amerika ribategurira ibiganiro bitandukanye ku bibazo bitari bike ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze risobanura imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika
uwitwa ryandikayo irindi zina rye ntirizwi wahoze afite resitora mu cyahoze ari segiteri mubuga komini gishyita arashakishwa ku bw'uruhare yagize muri jenoside yo mu rwanda mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ryandikayo akurikiranweho ibyaha byerekeranye no gutegura ndetse no kugaba ibitero ku batutsi muri mata igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane harimo kwica gukomeretsa no gufata ku ngufu abasivili ashinjwa kuyobora no gutegeka abasivili n'interahamwe kugaba ibitero ku batutsi babaga bahungiye mu nsengero zitandukanye cyo kimwe n'ahandi abahunze ubwicanyi babaga bacumbitse ibyo bitero byahitanye ababarirwa mu bihumbi kubera ibyo byaha ndetse n'ibindi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda ubu ruzwi ku izina ry'urugereko rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga rwashinje ryandikayo ibyaha bya jenoside ibyibasa inyokomuntu ndetse n'ibyaha by'intambara rusohora impapuro zo kumuta muri yombi leta zunze ubumwe za amerika irakorana n'ibindi bihugu umuryango w'abibumbye ndetse n'urugereko rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mu rwego rwo kunaniza ryandikayo cyo kimwe n'abandi bagize uruhare muri jenoside bakomeje kwihisha ubutabera kugira ngo ibyo bigerweho leta zunze ubumwe za amerika yateguye agashimwe kagera kuri miliyoni eshanu z'amadolari k'uwo ari we wese uzatanga amakuru yatuma afatwa ubaye ufite amakuru arebana n'ibikorwa bya ryandikayo ndetse n'aho aherereye ubu cyangwa uzi undi waba abizi wayatanga mu ibanga ryuzuye ushobora gusura urubuga rwa interineti rwa ambasade ya amerika ikwegereye kugira ngo ubashe kuvugana n'ibiro bishinzwe umutekano mu karere wanakohereza kandi ubutumwa bwa imeyili ku kigo cya leta ya amerika gishinzwe gukurikirana ibyaha byo mu ntambara kuri imeyili ikurikira wcrp arobaze state akadomo gov cyangwa ukatwoherereza ubutumwa bwa whatsapp kuri nimero ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri icyenda karindwi gatanu gatanu kane gatandatu umunani wanasura ipaji yacu ya facebook unyuze kuri www akadomo facebook akadomo com akarongo crimes rewards program cyangwa ukadukurikira kuri twitter unyuze kuri www akadomo twitter akadomo com akarongo crimes reward ukabona amafoto y'ushakishwa amakuru yose azatangwa aziganwa ubushishozi kandi n'imyirondoro y'abayatanze izagirwa ibanga
iryo ryari ijambo ry'ibanze risobanura imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.